ఇది నిజమి America ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanjye fide niyongabo nyakubahwa sipika umuririmbyi yaravuze ngo icyo umugore ashaka n'imana iragishaka ziriya miliyoni mbwire bamwe mu badusabye bagejeje ubufasha bwabo ubusabe nka girini pati n'abandi bari muri uwo murongo ko ku giti cyanjye numva ubusabe bwabo nta shingiro bufite njye ndumva rwose yaruhuka none se tuzamureke aruhuka ari uko angana nka mugabe cyangwa se azamarayo ubuzima bwose uko abo ni abadepite n'abanyagihugu bavuga ku kibazo cyo guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo perezida paul kagame abandanye gutegeka mu rwanda inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya yamara imbere yaho reka dutege amatwi ku makuru muri uyu mwanya
amakuru muri uyu mwanya rero muyashyikirizwa na jewe alphonse ndayikengurukiye kubyere tuyahera ku byerekeye bya biganiro kuri wa mugambi wo gukora ibirwanisho runyanganda byaterwa ko umukono ku munsi wa mbere hagati ya irane leta zunze ubumwe za amerika uburusiya ubudagi ubufaransa ubushinwa n'ingoma y'ubwongereza ubu rero ibigeze ko nuko mu ndwi iza inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu izosohora icyemezo cy'uko ibihano ku bijyanye n'ibirwanisho ruhonyanganda byafatiwe irane byotezurwa ariko bikazosubiraho haciye iminsi mirongo itandatu n'itanu irani idakwirikije amasezerano ibihano bijyanye no kugura ibirwanisho bizogumaho gushika imyaka itanu ihere mu minsi mirongo itandatu iyi nama nshingamateka na nkeguzamateka ya leta zunze ubumwe za amerika izokwiga ibijyanye n'ayo masezerano hanyuma cayigo cawe kigenzura iby'ikoreshwa ry'ibirwanisho by'ubumara agence international de l'energie atomique mu rurimi rw'igifaransa izoba ifise uburenganzira bwo kugenzura inganda za iraq mu myaka ishika mirongo ibiri n'itanu ayo masezerano rero ntiyabonywe kumwe n'imirwi yose ya politike muri leta zunze ubumwe za amerika nancy pelosi arongoye akomeye mu mugambwe w'abademokarate ari nawo perezida obama aturukamwo yarashimye ubutwari perezida wa amerika na john kerry umunyabanga wa leta zunze ubumwe za amerika bagize mu kurongora ibyo biganiro bob corker umukenguzamateka w'umurepublike we yavuze ati ndi n'amakenga ku buryo ayo masezerano azohagarika irani mu mugambi wayo wo gukora ibirwanisho ruhonyanganda ati dutegerezwa gusuzuma neza ayo masezerano kugira ngo twemere ko twotezura ibihano ati irani irashyigikiye imirwi y'iterabwoba ati kuyikura ko ibihano rero byotuma isubira gutoha mu butunzi ibyo nabyo bigahava bibangamira leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu ducuditse leta y'ubugirigi yarashikirije kuri uyu munsi wa mbere kuri munsi wa mbere inama nshingamateka y'icyo gihugu ya nteguro y'aya masezerano iyo leta iheruka gusinyiranira n'ibihugu bya buraya minisitiri wa mbere w'ubugirigi alexis tsipras yasabye abashingamateka ko buritora naho ibyo basabwa bitoroshe kugira ngo ubugirigi bushobore kuranga ingurane yihutirwa kandi ikenewe cyane muri iki gihe mu by'ubwirigi busabwa rero n'ibihugu bya buraya na ya banki y'isi yose fmi harimo kuduza amakori n'amatagisi gusubiramo ubushasha amahera ahabwa abakukuruke hamwe no gukurikiranira hafi amahera leta ikoresha igisoda cya iraq n'abo bafashanya barateye ibirindiro bya wamugwi islamic states ku munsi wa kabiri umwe mu bayoboye ingabo za irani za irake yamenyesheje ko ibyo byabereye mu micungano y'igisagara cya ramadi aho hariho aho hariho haba ibitero byo aho hariko haraba ibitero byo guheraheza igikorwa cyo gukwirukana abarwanyi b'aba islamic states muri anbar uwo nawo n'umurwa mukuru wa ramadi ubutegetsi bwa iraq bwamenyesheje ko ibyo byabaye inyuma y'aho indege za leta zunze ubumwe za amerika nabo bafashanya zigira ibitero mirongo ibiri n'icyenda byose ku birindiro by'aba islamic states, states ku munsi wa mbere kugira ngo borohereze ingabo za iraq zifashijwe n'abarwanyi b'abasunite n'aba- za- za- z'abasunite guheraheza ibyo bitero umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika yamenyesheje yuko ibibanza birenga mirongo itandatu n'indwi by'aba islamic states byatewe ibimodoka by'ingwano n'ibindi bikoresho bikomeye birasamburwa ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryariyamirije kuri uyu munsi wa kabiri ibitero bigirirwa abasivile muri afghanistan byatumye mu minsi ibiri hafa abantu bashika ijana barimo abana abagore n'abatama userukira iyi shyirahamwe mpuzamakungu ONU muri o- iryo shyirahamwe muri oni nicolas haisam yamenyesheje ko abakora ivyo vyaha bategerezwa kuzokwirikiranwa aho hari hariko yaho yariko aravuga vya bitero by'ibibombe byatezwe mu modoka byahitana abantu mirongo ibiri na ba- mirongo itatu na batatu mu gisagara ca coste ku munsi wa mungu n'ibindi vyagiye birategwa hirya no hino nko mu gisagara ca kapsia kandi byose bigahitana abasivile mu bushinwa ku munsi wa mungu havugwa havugwa urupfu rw'umunyedini w'umunyatibeti tenzi dereke yari amaze imyaka icumi n'itatu apfungiwe mu munyuroro uri mu ntara ya sikwane mu mujyi wa Cheng- chengdu aho ni mu bushinwa abanyatibeti baba muri iyo ntara aho babyumviye baciye baja mu myiyerekano basaba ko ikiziga cohabwa umuryango maze tenzi bereke agahambwa hakurikijwe imigenzo y'idini y'abasenga buda
turagushimiye amakuru uhejeje kudushikiriza nawe mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere dutangurire mu rwanda aho inama nshingamateka y'u rwanda amashami yombi yemeje ko ibyasabwe n'abashaka ko ibwirizwa shingiro icyo gihugu kigendera ko ryohinduka perezida paul kagame akabandanya gutegeka bifise ishingiro umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yarabikurikiranye mu ishami ry'abadepite avuga ko abadepite hafi ya bose berekanye amarangamutima adasanzwe ngo bakagaragaza ko n'ubusanzwe nabo bari basanzwe bifuza guhindura ibwirizwa shingiro ubusabe bw'abasabye ko ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yavugururwa perezida kagame agakomeza gutegeka bagera kuri miliyoni enye bwabanjirijwe na raporo igaragaza impamvu bamukeneye ni ubusabe bwasuzumwe mu masaha agera kuri atanu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yakubise yuzuye abaturutse imihanda yose baje kubukurikira abasabye n'abadepite barata uburyo inzego zose zateye imbere kubera perezida kagame ko bifuza ko yasigasira ibyo bagezeho mu badepite bafashe ijambo bagaragaza ishingiro ry'ubu busabe bose nta n'umwe wigeze ahabanya n'ubusabe bw'abahagarariye ahubwo bagaragaje amarangamutima adasanzwe agwa mu ntege z'abanditse nyakubahwa sipika umuririmbyi yaravuze ngo icyo umugore ashaka n'imana iragishaka ziriya miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi mirongo inani na- na bine magana atanu mirongo inani na batandatu reka ngende urungushure mvuge ngo ni hafi miliyoni enye mbwire bamwe mu badusabye bagejeje ubufasha bwabo ubusabe nka green party n'abandi bari muri uwo murongo ko ku giti cyanjye numva ubusabe bwabo nta shingiro bufite nabyo kandi nshimangire ko abasabye ko iyi ngingo yahinduka bafite ishingiro nanjye mpagaze muri uwo murongo nyakubahwa perezida tugomba kumva miliyoni eshatu zavuze simbona ikindi twagombye gukora
umva nanjye icyo kintu rwose na pasipika ishyigikiye ijana ku ijana nishaka narenge abanyarwanda nifura barakora
naho ku bijyanye n'igitutu cy'amahanga avuga ko guhindura itegeko nshinga bihabanye n'amahame ya demokarasi byo nta wabyitaho kuko ngo bazakomeza bavuge ibyo depite gatabazi yise amangambure amagambo agiye kuba menshi bazavuga amagambure ariko nyakubahwa sipika abanyarwanda tuzi aho tugana kandi tuzi guhitamo duhitamo neza shyigikira rero ubusabe bw'abaturage kandi nifuza yuko n'abanyamaguru badepite twese twabushyigikira hanyuma ibisabwa n'amategeko bikazubahirizwa uretse ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga rubanda rwasabye ko ihinduka perezida kagame agakomeza gutegeka abadepite nabo ubwabo basaba ko n'izindi ngingo z'itegeko nshinga batatomoye zitajyanye n'igihe zizavugururwa abadepite mirongo irindwi n'icyenda muri mirongo inani bari bitabiriye nibo bemeje ko ibyifuzo byo kuvugurura itegeko nshinga bifite ishingiro kandi ko bigiye gukorwa byihuse bemeje ko ubu busabe bufite ishingiro mu gihe urukiko rw'ikirenga rufite ikirego cy'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije cyiyamiriza iyi ngingo donatire mukabarisa uhagarariye abadepite yabwiye abanyamakuru ko ntacyo urukiko rw'ikirenga rwigeze rubwira inteko ku buryo yari guhagarika imirimo yayo nta kintu rero twigeze tubona kivuye muri mu- mu- mu rukiko rw'ikirenga kitugaragariza ko hari ikirego bafite kandi bagisuzuma badusaba wenda ko twaba duhagaritse kugeza ubu ngubu umucamanza gukora mu buryo o, bwigenge natwe inteko ishinga amategeko tugakora mu buryo bw'ubwigenge icyo tureba ni ubusabe bw'abaturage eh, icyo rero twafatiye icyemezo uyu munsi hanze y'inteko nshingamategeko rubanda rwahamagaranaga ku matelefone yabo ngendanwa rutanga ubutumwa ku batabashije gukurikirana iyi mirimo alo karamende ok nta kibazo ryahindutse rwose ryahindutse itegeko nshinga ndaje ndaje Ndi- ndi mu- ndi muri mu nteko mo imbere rwose ndimo kumanuka wafurawe ndaje rwose ni ibyishimo byanyishe ntabwo nahita ntaha nabanje kubyina intsinzi ndaje ndaje nta bwoba nubwo bitoroshye kubona uwanyuranye n'abifuza perezida kagame uyu muturage nawe yari yaje mu nteko njye ndumva rwose yaruhuka none se tuzamureke aruhuka ari uko angana nka mugabe cyangwa se azamarayo ubuzima bwose uko nta muntu udasaza akava mu mubiri ari wowe uko nabimwifuriza ariko biraba none se arwaye ninde wazayobora bavuga ngo niwe ugomba kuyobora igihugu mpaka ibyo ngibyo njye numvaga itegeko bari bakwiye kureka nk'urugero hano muri afurika urabona muri kongo perezida kabila ashatse kugumaho kujyaho manda ya gatatu abaturage baramwanja barigaragambya haba imvururu mbeba bigiye muri santire afurika aho hari ushatse kuguma ku buyobozi haba imvururu urabona hazaho noneho ni burundi urabona ukuntu nkuru nziza nayo yanze kuva ku buyobozi ngo arashaka manda ya gatatu noneho nkanjye nk'umuturage nkaba mba mfite ikibazo nk'uko uko natwe mu rwanda bishobora kuba byaba nk'uko kw'i burundi biracyari vuba cyane turi muri bibiri na cumi na gatanu kandi bizaba muri bibiri na cumi na karindwi ntawe uzi ibyo abanyarwanda babitse mu mitima yabo none rero ngewe niyo mpamvu numvaga ingingo y'ijana na rimwe yagumaho nk'uko bimeze perezida akazareka kuba ari we wakwandika izina mu rwanda y'uko yategetse manda ya gatatu ahinduye itegeko shingiro ishingiro ry'ibyifuzo by'abaturage inteko rusange z'imitwe yombi zigiye kubishyikiriza abaperezida b'amakomisiyo babanze kubisuzuma uretse izi nyandiko zisuzumwe nazo zakunze kutavugwaho rumwe birasa n'ibihabanye n'ibyo perezida kagame yifuzaga impaka zagutse ku mpande zombi abahakana n'abemera biraturuka ku ngingo yakunze kumvikana nk'ifunze kuyijyaho impaka uruhande rwawe yamubanditse rwagaragayemo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije muri cumi na rimwe yemewe mu rwanda n'umuturage umwe rukumbi abandi babigerageje babinyujije mu nyandiko zidasinye zabonetse mu makaminuza ya hano mu rwanda ibyavuzwe na ba nyir'ubwite ko bahatiwe n'abayobozi b'ibanze gusinya ubu busabe abadepite babitesheje agaciro kuko ngo u rwanda ruri muri demokarasi kandi ngo abanyarwanda bazi ubwenge nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuzatorera akamaramaka rikabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukiri kuri iyi nkuru ejo kuwa kabiri mu nama nshingamateka amashami yombi niho bemeje ibyasabwe n'abanyarwanda byo guhindura ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe iha amahirwe perezida wa repubulika paul kagame kongera kwiyamamaza umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi yarakurikiranye ibikorwa by'ishami rya sena impunzi intambara zahora zibera hariya busasamana ariko ubu ngubu nyakubahwa paul kagame yakoze ibishoboka byose ubu turahinga tukeza tukaryama tugasinzira numvaga ko nta kindi gitekerezo ngira ariko kubera nyakubahwa perezida wa repubulika wavuze ati abantu bose ni abantu kandi bose bafite akamaro nibave mu migina nibubakirwe nibahabwe inka ubu ndi mu nzu y'itafari amazi n'amashanyarazi ndavomera mu mbuga yanjye abasenateri bose uko ari makumyabiri na bane bashyigikiye ibyifuzo by'abaturage basaba nabo ko ingingo y'ijana rimwe yahinduka maze nabo bunga mu by'abaturage bavuga ibigwi bya perezida paul kagame abasenateri ariko bo bagasanga ko iyi ngingo itahinduka yonyine ko ahubwo n'izindi ngingo zidatunganye zigaragara mu itegeko nshinga nazo zavugururwa uyu ni senateri mukasine marie claire nkaba rero nagira ngo mvuge ko nshyigikiye byimazeyo ishingiro ry'ubusabe bw'abaturage bwo guhindura ingingo y'ijana n'imwe mbishingira kuri ibi bintu bitatu bikurikira icya mbere ibikorwa rero by'indashyikirwa nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame yagejeje ku banyarwanda kuva muri mirongo icyenda na kane byagaragajwe n'abandikiye inteko bikubiye mu nkingi enye z'icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu biragaragarira buri wese munyemerere nanjye mbonereho kugaragaza ko ari ngombwa ko itegeko nshinga ryose ryasuzumwa hakarebwa ibibazo byose byaba birimo umutwe wa sena ugizwe n'abasenateri makumyabiri na bane niwo wabaye uwa mbere gutorera no kwemeza ko ubusabe bw'abandikiye inteko bufite ishingiro hafi mu masaa sita nibwo abaturage bari mu mutwe wa sena basohotse bishimiye ko ibyo baharaniye bigezweho imirimo y'inteko ni ubwa mbere turi ko twinjiye hano mwabibwiwe n'iki se ko uyu munsi aribwo bari kwiga ku busabe bwanyu twaratumiwe twatumiwe n'ubuyobozi bw'umurenge tubihaye agaciro kandi turanezerewe cyane gusa dusanze mu nteko badakoma amashyi twumvaga twakoma amashyi tukavuza impundu mu by'ukuri turishimye cyane kuko ah, intumwa za rubanda twitoreye zibashije guha agaciro ishingiro ubusabe bwacu twabagejejeho kuba rero batugaragarije ko ubusabe bwacu babuhaye ishingiro bakaba bagiye gukomeza kubyigaho muri komisiyo ya politiki biradushimishije cyane waje uhetse umwana uje gukurikirana ibire- ibi bikorwa by'inteko wabibwiwe n'iki ko biba uyu munsi numva radiyo nkurikirana radiyo ibikorwa by'uyu munsi nabyakiriye neza cyane perezida wa sena benard makuza yavuze ko raporo ishyikirizwa komisiyo ya sena ya politike ari nayo igiye gukomeza kuyisuzuma cyakora sena ivuga ko izasubira mu banyarwanda ngo iba- ngo ibashe gucukumbura neza ibitekerezo byabo abasenateri bakavuga ko ukurikije umubare ungana na miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi z'abasabye bigaragara ko abanyarwanda muri rusange hafi ya bose bafite imyaka y'ubukure bari mu byifuzo by'uko itegeko nshinga ryavugururwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika baritegura amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka utaha abashaka gupiganwa batangiye kwimenyekanisha mu ishyaka ry'abademokarate ni babiri kugeza ubu naho mu ishyaka ry'abarepublika bamaze kuba cumi na batanu amajonjora azatangira mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nk'uko bisanzwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rwa politiki abademokarate n'abarepublika niyo aziharira urubuga ikaze mu kiganiro amerikana kuva mu ntambara yari igiye guca leta zunze ubumwe za amerika mo kabiri yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu amashyaka abiri abademokarate n'abarepublika niyo yonyine yihariye urubuga rwa politiki kugeza ubu buri gihe ahora agabana amajwi agera kuri mirongo cyenda n'atanu ku ijana y'abaturage bose b'igihugu ikibazo ni iki kuki leta zunze ubumwe za amerika ariyo demokarasi yonyine mu zikomeye ku isi itagira ishyaka rya gatatu by'umwihariko ishyaka rifite amatwara ya gisosiyalisite cyangwa ishyaka ry'abakozi nyamara ishyaka sosiyalisite ntiribujijwe mu mategeko n'ikimenyimenyi ni uko mu gihumbi magana cyenda na cumi na kabiri eugene dibs yahagarariye ishyaka sosiyalisite mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yegukanye amajwi atandatu ku ijana yonyine gusa kuva icyo gihe ishyaka sosiyalisite risa n'iryazimiye burundu kuba ritarakomeje gutera imbere ku buryo ryaba ishyaka rya gatatu rikomeye ni uko ryananiwe gukorana n'amashyirahamwe y'abakozi bo pfundo ry'ubukungu mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kigendera ku mahame ya gikapitalisite mu rwego rw'ubukungu benjamin ginsberg umuyobozi w'ikigo cyazobereye mu mikorere ya guverinoma muri kaminuza johns hopkins university aragira ati abakozi ntibari bitaye ku bya politiki bari bahangayikishijwe cyane cyane n'ibibazo by'ubukungu byonyine gusa naho gary marks umuhanga mu bya politiki ubyigisha muri kaminuza university of north carolina ati nta kintu kigaragara ishyaka socialist ryigeze ryerekana cyateza abaturage imbere ku buryo amashyirahamwe y'abakozi yahisemo gukorana n'abademokarate n'abarepublika kugira ngo babone imishahara myiza n'uburyo bwiza bwo gukora no kubaho mu myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo itatu leta zunze ubumwe za amerika yagize ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu abasosiyalisite bibwiye ko bashobora kubyuririraho kugira ngo bashinge ishyaka ry'abakozi bashatse kwigarurira amashyirahamwe y'abakozi muri icyo gihe ariko abatera utwatsi kubera ko yari amaze kugira ingufu nyinshi mu ishyaka ry'abademokarata bituma abayakuriye batabona impamvu bava muri iryo shyaka kugira ngo bajye gushinga irindi kuva icyo gihe amashyirahamwe y'abakozi yagize uruhare runini cyane mu gushishikariza abaturage gutora mu mashyaka abiri yonyine rukumbi abademokarate n'abarepubulika abahanga bose bahuriza ku kintu kimwe abantu bake cyane nibo bazahora bibwira ko ishyaka sosiyalisita rishobora kubaho no gukomera muri leta zunze ubumwe za amerika nta cyerekana nyamara kugeza ubu ko amashyaka abiri abademokarate n'abarepubulika atazakomeza kwiharira urubuga rwa politiki muri iki gihugu nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
mbe wa muhimbi we wibaza ko nshatse ntugukura mu ihiganwa amatora akazogera uriko wumvira imisa mu isanduku
utungura mu matora Yee.
mbega urazi ko mfise abagere nokwikora ko n'ayo matora nkangisha ntazobe mbega nkangisha kunkura mu ihiganwa Eh, wewe urazi ko uzorija hewe duhiga ko ntugukuramo shira aha
kwemeza bicike Eh?
ukabona amatora utagiyemwo twese Eh.
ndakurahiye tuzoyasiba twese Hmm.
ncenda abarengere bizoke mbe uzobiraba gute narakumenya amaso utumena amaso Hey.
Eh, mbega yari wawe urayamena ntiyomene
nonaga mwaragabo mwe mbaho mushira imbere gukuranamo mu matora icyo nicyo mwabonye kizokenza iki kazovamo gihugu nyene banye politiki bakunda igihugu Abana.
bagiye hehe uba utagikunda si wenyine umenga ntagira umutima
none ko mwese muvuga ko mukunda igihugu ariko mugashira imbere kugiturira none abanyagihugu muzogitwara abahehe ubwo muribuka ko aribo batanga amajwi murakanyeye mutwaga umutima n'amaronko mwibabwira inyungu z'abarundi kandi aribo bene igihugu
bazi ko igihe gishitse eh. Oh, cy'urubanza ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika amatora y'umukuru w'igihugu atabonwa kumwe na bose mu burundi yarigijweyo gushika ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kw'indwi mu gihe uruhagarara n'ubwicanyi bitera byiyongera mu gihugu abasirikare ba leta n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye baherutse gutana mu mitwe mu ntara ya kayanza hafi y'urubibe n'igihugu cy'u rwanda buramatari w'iyo ntara yatangaje ko abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu burundi bavuye mu rwanda icagirizo abategetsi b'u rwanda bahakanye ibyo bikaba bishobora gutuma haba ubwoba bwo kutumvikana kw'abanyepolitike n'imyerekano mu mabarabara yo kwiyamiriza ko perezida w'u Burundi petero nkurunziza asubira kwitoza bishobora kuvamwo intambara ikomeye abatavuga rumwe na leta barihojeje amatora mu kuvuga ko ingingo ya perezida nkurunziza yo kurondera ikingo cya gatatu irenga ku ibwirizwa shingiro itangazwa ry'uko asubira kwitoza mu kwezi kwa kane vyatumye haba imyirekano y'amazi indwi zitari nke imwe muri iyo myirekano ikaba yabayemo ubwicanyi perezida w'u Burundi petero nkurunziza avuga ko ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ituma ashobora gusubira kwitoza umuvugizi wa perezida jeve abayeho yatangaje ko perezida nkurunziza yateye igikumu ku ngingo yigize y'amatora y'umukuru w'igihugu yari yategekanijwe kuba ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi mu kwishura ko vyasabwe n'abategetsi b'ibihugu bigize umuryango wo mu karere ko muri afurika mu buseruko ivyo bihugu vyari vyarondeye ko amatora yigizwayo gushika ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'indwi kugira bihe perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni umwanya wo kugerageza guhuza mu biganiro hagati ya perezida nkurunziza n'abatavuga rumwe nawe mu kigoro ko kugarukana amahoro n'umutekano mu burundi umuvugizi wa perezida jeve abayeho yavuze ko ibyo byoba birenze ku bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro leta zunze ubumwe za amerika ziratewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko ingwano yadutse mu bice bitari bike by'uburundi hamwe n'ibiherutse gutangazwa n'abarundi bagabisha gukoresha ingufu kuri leta y'uburundi leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose kwiyemeza ku biganiro byubaka kugira zitorere inyishu iciye mu mahoro ibibazo vya politike bishobora kugeramira amahoro n'umutekano vyashitswe ko mu gushira mu ngira amasezerano ya arusha mu kiringo kirenga imyaka cumi leta zunze ubumwe za amerika ziriyamiriza ikoreshwa ry'inguvu kugira abantu bashike ku migambi yabo ya politike zikaba zidashigikiye akigora ko ariko kose ko gufata ubutegetsi biciye mu buryo butisunze ibwirizwa shingiro leta zunze ubumwe za amerika ntizishyigikiye na gato ibikorwa ibyo ari byo byose bya gisirikare cyangwa ibitero mu burundi zikazorondera gutuma abo bose bazoba batyojeje bikomeye agateka ka muntu babibazwa iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu twibutse ibice bikuru bikuru vyari bigize amakuru yadushikirije
urakoze fideli ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru nabashikirije muri aka gatondo nabashikirije amakuru kuri bya biganiro kuri wa mugambi wawo gukora ibirwanisho bya biganiro by'ibirwanisho roho nyanganda byaterwa ko umukono ku munsi wa mbere hagati ya iran leta zunze ubumwe za amerika uburusiya ubudagi ubufaransa ubushinwa hamwe n'ingoma rero y'ubwongereza nababwiye kandi ko ayo masezerano atumviswe kumwe n'imirwi yose ya politiki muri leta zunze ubumwe za amerika aho bamwe bakeje perezida obama na na n'umunyamabanga wiwe john wa leta zunze za amerika john kerry ko ibyo biganiro babirongoye neza aho abandi bavuga yuko bazobanza gutoza neza ngo barabe yuko ibyo biganiro nyabuna byomerera neza leta zunze za amerika nabo bicuditse nabwiye kandi yuko leta y'ubugirigi yashikirije ku munsi wa kabiri inama nshingamateka y'icyo gihugu kuri ya nteguro y'amasezerano eh, leta y'ubugirigi iheruka kugiriranira n'ibihugu bya buraya bimwe bisangiye gukoresha ifaranga rimwe bita zone ero yindi nkuru nababwiye ni uko igisoda ca iraq n'abo bafashanya bateye ibirindiro by'abamugwi w'aba-islamic states ku munsi wa kabiri kugira ngo baheraheze neza uh, baheraheze neza aba Islamic States bakuri mu gisagara aba Islamic States mu gisagara ca Anbar aho no murwa mukuru bakuri muri Anbar aho ku murwa mukuru wa Ramadi yindi nkuru nababwiye nuko ishirahamwe mpuzamakungunywi ryeyamirije cyane ryeyamirije cyane kuri umunsi wa kabiri ibitero bigirirwa abasivile ni muri afghanistan ibyo nabyo bikaba byaratumye mu minsi ibiri gusa abantu bashika ijana bapfa abo nabo bakaba barimo abagore abana n'abatama iyindi nkuru twabashikirije ni yo mu bushinwa aho havugwa ko umunyatibeti yitwa tenzi dereke yapfuye amaze imyaka cumi n'itatu afunzwe akaba yapfiriye mu ipirizo mu bushinwa ndabashimiye rero naho mu mwanya murakoze nshuti mukurikirana ibiganiro bya radijwi bya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
nk'uko mubizi afurika y'uburasirazuba eyase irasaba abarundi kwigizaho iminsi iho iminsi cumi n'itanu amatora y'umukuru w'igihugu aho rero kuba ku itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi akaba kuri mirongo itatu y'uku kwezi iki kiganiro nifuje kandi nagerageje koko kugitumiramo abantu batandukanye abo muri cndd fdd mvugana n'umuvugizi wabo gerase ndabirabe ati simbonetse ati ngiye muri interiyeri noneho ati reka nkubwirire umuvugizi wa perezida nkuru nziza gerve abayeho noneho mubare we muvugana gerve abayeho umuhamagaye arambwira ati umukuru w'igihugu ntajya muri deba ni ukuvuga umukuru w'igihugu ntajya mu mpaka biratangaje ariko ukuntu aba bantu badashaka kuvuga ahubwo bakavuga ngo turabogamye kubera ko badashaka kuvuga tukavugana n'ababishaka muri iki kiganiro natumyemo kandi na leonce ngendakumana umuyobozi w'umugambwe forodebu niwe turi kumwe ubu ngubu niwe watwemereye kuvugisha nagerageje no kuvu- no gushakisha agaton rwasa telefone ye igendanwa ntabwo ayitaba ariko ejo umwe mu bamufasha yari yanyemereye yuko amumbwirira muri icyo kiganiro tukaza gufatanya umufasha we mu by'akazi adolphe niko yari yanyemereye gusa rero kuri iki kibazo cyo gusubika amatora nk'uko abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bo hejuru ba eyase babisabye cndddfdd yashyize itangazo ahagaragara ivuga yuko inshuro eshatu zose amatora yigijweyo hanyuma bakavuga bati rero ibi bintu bitangiye kurambira abaturage abaturage ni ukubumva bishatse kuvuga yuko rero kwigezayo amatora nanone bishobora kuba bitazashoboka gusa bakavuga bati nanone amatora arahenda atwara amafaranga menshi ibyo byose rero kugezayo amatora bikaba byakongera amafaranga uburundi bwatanga kuri aya matora none tujye ku mushyitsi wacu dufite kugeza ubu leonce ngendakumana umuyobozi w'umugambwe frodebu leonce mwiriwe neza Eh, mwiriwe neza nabo bose baba bariko baratwumviriza yego ndagira ngo rwose ngushimire byimazeyo kubera uyu mwanya uduhaye nubwo abandi banga kuvuga ntabwo nzi impamvu banga kuvuga ariko nyine nk'uko twabivuze urubuga ni urwabo igihe icyo ari cyo cyose twiteguye kubaha umwanya bakavuga nicyo tubereyeho Nuko- none rero wowe ukuriye umugambwe forodebu wumvise kiriya cyifuzo cya eyase cyo kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu akaba kuri mirongo itatu y'uku kwezi mwabyakiriye gute twebwe twarabyumvise eh, kandi byari bigize iminsi rivugwa n'umugambwe cndd fdd n'ubutegetsi sinzi n'igituma ah, muvuze yuko abanse kugira icyo bashikirije kuba igihe bariko banka umuhuza abdulayi batiri bavuga yuko barindiriye ibizova muri aka karere muri afurika y'ubuseruko sinumva rero ingene byabagendeye ariko eh, reka mvuge ku kibazo mwambajije Eh, twabyakiriye nabi kubera ko twasanze twasubiye inyuma cyane gusumbya kuri za nama z'abakuru b'ibihugu za mbere yabaye ku genekerezo rya mirongo itatu na rimwe i garisalama mu kwezi kwa garusama mu kwezi kwa gatanu na cyane cyane yabereye muri afurika y'epfo yahuza ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bwa afurika Baras- twarasubiye inyuma cyane kuko mu gihe twariko yego twari twimirije gutorera umuti ikibazo cy'amasezerano y'abashaka n'ibwirizwa nshingiro ahubwo baciye bongeramwo ibindi bibazo bibiri biciye ku biri n'amasezerano y'iyarusha n'ibwirizwa nshingiro tugatangazwa n'ingene abo bakuru b'ibihugu ari byo bihugu byari bihagarariye ibiganiro byashyize ku masezerano y'iyarusha ari byo bihugu byari bihagarariye uguhi- kurondera amahoro n'umutekano mu burundi hamwe no gusubiza hamwe kw'abarundi ari bo bufata ingingo eh, ziciye ku biri n'ibwirizwa shingiro zigashimangira n'izindi zari zihasanzwe ziciye ku biri n'ibwirizwa shingiro nyene ibyo bibazo bibiri se bongeyemo Kuko turavye icege- leonce ibyo bibazo bibiri bongeyemo ni ibihe
ikibazo cya mbere bongeyemo mbona ko gikomeye ni icyo kuvuga yuko ngo uwuzotsinda wese azoshinga leta y'ubumwe irimwo abatowe n'abatatowe ibyo rero uko ubwirwa shingiro rya leta y'uburundi ryubatse mu ngingo y'ijana na mirongo ibiri n'icyenda agace ka kabiri ntibikunda kuko leta ihajamwo abagiye mu ma- imigambwe yagiye mu matora igahiganwa mbere ikanaronka n'ibibanza mu nama nshingamateka uhereye ku bice bitanu ku ijana Mm.
abari munsi ntibaja muri leta nabo byifuza ibyo ni none amategeko abo bandi baba bata- batatowe Yego.
wumva bojayo gute iyo ngingo itarahinduka Ah, icyo ni kimwe icya kabiri ni ikihe icya kabiri bavuga bati turabyungururije ku igenekerezo rya mirongo itatu batavuganye n'abanyapolitiki ingingo y'ijana na gatatu y'ibwirizwa shingiro agace ka kabiri kavuga kati umu- itorwa ry'umukuru w'igihugu riba n'imiburiburi hasigaye ukwezi ngo arangize ikiringo uko rero bimeze mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko bumva ibyo nibwa na leta ngo ntibashaka kurenga igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ni ukuvuga iyo tariki ya mirongo itatu iri inyuma y'icyo kiringo iba yaramaze kurenza icyo kiringo utabanje kuyihindura rero ntibyoshoboka kandi kubihindura nabyo biragoranye kubera ko guhindura itegeko nshinga ntabwo bifata iminsi ibiri itatu nta n'inama nshingamateka na ngenguzamateka zihari ejo umu- umuvugizi wa leta ariko asigura ibijyanye n'ihunga ry'umukumi n'amashingamateka n'umu- n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yavuze ati inama nshingamateka zaratanze imihuho ah, n'abashingamateka sibo bakiri mugabo ibyo yapfuye kubivuga uko mu minsi iheze numvise bayihamagara ngo uje kwemeza abaja mu mugwisenyi ngo mugabo byose ni ukwirirwa ndabihandira ko cyane ariko ntibishoboka ubu biragoye muri icyo kiringo ubu rero none Urumva rero igishoboka ni nuko igikenewe rero ni uko ye twebwe abarundi duhereye ku mukuru w'igihugu niba umukuru w'igihugu ahari atariko ariruka n'ibibanza ikibanza ciwe cyangwa ibibazo by'abashingamateka n'abakenguzamateka cyangwa ibibanza by'amakomini na yicare hamwe n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ibibazo bitorega umuti urabona abantu barajuragirika cyane uno munsi wumva ngo bo muri leta zimwe eh, leta zunze ubumwe zunze ubumwe za amerika zavuze ababirigi bavuze abongereza bavuze urabo muri afurika y'epfo bavuze ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa afurika bavuze uku ishyirahamwe ryo mu bihugu bya afurika buseruko bavuze uku amahuza ugasanga ngo uyu abaje umuhuza uyu abaje umuhuza uyu abaje umuhuza ni ukuri birateye isoni ku gihugu cy'uburundi n'abarundi hamwe abantu bataba bariko birukira ibibanza baba bariko biruka kugira igihugu gikire kigira ijambo uwo mukuru w'igihugu yaragira ibintu byose biriko biraba rero ukazabumva hari n'abariko baravuga ati turashobora no gusubira mu- guca mu nzira y'ingwano ariko se leonce ukumva hari n'abandi basigaye iyo bafashe umupolisi Leonce.
iyo bafashe umunyagihugu n'abaca bafata umupolisi turi mu bihe bidasanzwe umukuru w'igihugu nareke kurekera igihugu cy'uburundi mu minwe y'abo banyamahanga bonyene gusa leonce Ntabwo noneho bikaba rero yego muravuga ko umukuru w'igihugu akwiye kwicara hamwe n'abanyapolitiki mukaganira none se mwaganira iki mwaganira kuko uravuga yuko amate- amategeko itegeko shingiro ibwirizwa shingiro ribuza aho bigeze ubu ngubu ko amatora yakwigizwayo none se ubwo mwaganira iki twebwe nta ruhara tubifisemo kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuvaho umukuru w'igihugu yarangije ikibi ariko ararangiza ikiringo cy'iwe petero nkurunziza abarije inama nshingamateka na nkenguzamateka ko ashobora gusubira kwitoza ubwa gatatu bakamubwira bati oya twaciye twaciye dutangura kumubwira tuti fasha rero ko we hajya inama nshingamateka na nkenguzamateka bakwangiye ni igihugu cy'uburundi kiba kikwangiye ni abanyagihugu baba bakwangiye nta wundi muntu n'umwe ari hejuru y'abanyagihugu ari hejuru nimba se nkurikira neza tangura rero utegure tangura rero neza utegure neza aya matora aho kuyategura neza acaja eh, mu nzira yo kuraba ingene hoshingwa imigwi y'imbonerakure leonce nimba nkurikira neza igitekerezo cyanyu nimba nkurikira neza ubwo ngubwo kujya mu biganiro ni ukuvuga ko mwamubwira ngo nareke kwitoza nk'uko imi- imitwe y'inteko ishinga amategeko yo- yombi yabyanze nk'uko mubivuga nagomba ndakwereke nagomba ndakwereke ibyo kuza bigizaho ibiringo twebwe nta ruhara na rutoyi dufise kuko twahereye kera duhanura yuko amatora yotegurwa neza uko ibwirizwa shingiro ryubatse uko amasezerano y'arusha yubatse mbere burya twarata- twaraganiriye n'urupapuro rw'inzira turaganira n'ingene umugwi uwo ari wo wose yereka umukuru w'igihugu na leta abari mu nama nshingamateka na nkenguzamateka abanyamigambwe umugwiseni ingene umwe umwe wese yokwigenza kugira ngo amatora agende neza uko bagiye rero bazarunguruza ibyo biringo si twebwe bagiye bagenda barabyunguruza kubera icyo kibazo cyo kugomba kwitoza ubwa gatatu kitaratora umuti ibizoshika byose rero bizuba biri ku gatwe k'umukuru w'igihugu uhagije ikiringo petero nkuru nziza n'umugambwe wiwe na senye twebwe rero ubu niba bafite ugushaka nibyo nabwiye nabo duheruka kuganira ah, bo mu mugambwe sende david harimo n'uwurongoye nababwiye nti mufite ugushaka n'iyinga irakwiye n'amayinga abiri arakwiye kuko ibibazo bihari ntibigoye gutorera umuti niba abantu biyumvira kazoza k'igihugu n'abanyagihugu batiyumvira kazoza kabo batiyumvira ibibanza bojamo Mm.
umuti wotorwa ikibazo kigoye cyane eh, umuntu yokwibaza ni ki bahaye igwanisho imbonerakure ariko nabo nticyogora kuko abo barihaye bakabashyira mu nzego z'igisirikare n'iz'igipolisi barabazi bovuga reka bati "Subiza reka twarwanye." tuvuge ku by'amatora reka tuvuge ku by'amatora n'amatariki kubera ko ari byo byegereje cyane ibyo nabyo hari abanyagihugu barimo bashaka kuvuga bashobora kuza kugira hari icyo babivugaho simbizi cyakoze icyo nagira ngo twibandeho ni iki cyifuzo cya eyase afurika y'ubuseruko ivuga yuko amatora yakwigizwaho iminsi cumi n'itanu aho kuba ku itariki ya cumi na gatanu ni vuba n'ejo bundi mu cyumweru gitaha akaba kuri mirongo itatu y'uku kwezi kuri telefone dufite emabura emabure uraho neza Numva amahoro neza yego hari iki igitekerezo cyangwa ikibazo ufite yego ni igitekerezo kandi n'ibibazo ye Eh, kandi cyane ndi n'umukuru w'umugambi wa pdr yego kuvuga yuko ibyo bibazo natwe bituraba cyane rwose ye Eh, icya mbere cyo cyo twe turashima kubona ko nk'uko bushize nari navuze yuko iki kibazo bogehereza akarere twe turashima rero ko ako karere kagifashe mu minwe Eh, tugasaba yuko eh, uwo muhuza bahatoye ko yo- kwihutisha vuba na vuba kugira ngo ahuze impande zose zijye muri ibyo biganiro hama kugira ngo icyo kiringo cy'amatora yo kwishyuza inyuma ku itariki mirongo itatu kugira ngo twumvikaneho ko na bose twereje twe turabishima ubwa mbere Mm.
ubwa kabiri naho eh, twe twavuga yuko abahuza by'ukuri boza nk'abahuza eh, kugira bakure ibibazo mu nzira abarundi baguma baturagiza abantu kuko abarundi ubu barushe twe tugasaba yuko rero by'ukuri ibibazo byo mu burundi boturega umuti kandi nkongera nkakebura no kuri by'ukuri abanyepolitiki abari hose kugira ngo icyo kibazo icyo kibazo cy'ikiringo cy'umukuru w'igihugu rero bibaza ko bokiva ko biba bikwiye kukigira impari kuko turabona yuko umengo ari rwo rwitwazo Mhm.
nk'uko twari twabivuze kuva kera ahubwo bari kujya mu matora kugira ngo umukuru w'igihugu ahari ubu bamutsindire mu matora kuko bamutsinze niyo heza agaruke icyo kibazo kiba cyegamye rero Mm.
tukabahanura yuko byari byose ahubwo boshyira ingufu hamwe ahubwo bakagira urunani ahubwo bakamutsinda bamaze kumutsinda ibyo bibazo byose biyumvira ko byoba byoba bihebye aho naho ku kibazo bavuga yuko eh, imbonerakure usanga zifite ibigwanisho aricyo gituma batajya kwiyamamaza Eh, je nibaza yuko ibyo bintu atari byo cyane kuko nta munsi rero hose hari hari akarorero kagaragara avuga ati ibyo ari byo byose imbonerakure kanaka ye nayibona ikigwanisho ahubwo twe twibaza yuko nk'uko bakunze kubivuga ari Mm.
urwaruka Yego.
rutandukanye rwari rufite ibyo bigwanisho Mm.
ahubwo ibyo bigwanisho biri mu rwaruka rwose ahubwo byokwakwa uwo ari we wese umurundi abitunze atabifitiye uburenganzira Nikos, Tugasaba Aimable.
rero- emabure mwebwe mu- mwagiye mu matora y- y'abashingamateka n'abakonseye b'amakomini mwebwe mwayagiyemo twebwe twayagiyemo umugabo umugabo wacu kuko niho wari ukivuka baciye dufatanye n'uko amajwi yacu tuzirahereza umugabo wacu asigana yipfuna twebwe twabigenjeje hanyuma hari umukandida mushaka gutanga se mu mu matora ya perezida wa repubulika ngo namwe mupiganwe na perezida nkuru nziza eee twe turashaka gutanga umukandida rwose Eh, mur- ni ukuvuga ni ukuvuga amatora aramutse yigijweyo mugafatanya kuyategura mwebwe mwatanga umukandida twe twatanga umukandida hama uwo nkuru nziza tukamutsinda Mm. none se ko ari ishyaka rivutse vuba murumva mufite murumva mufite abayoboke bahagije batuma mutsinda
twe turafite abanywanyi kuko twe n'ubu turi ku rubuga Mm.
n'ubu ntifuye twe turatwiyamamaza Mm.
nicyo gituma rero tuvuga ati mbere byose bobo bakamarwa n'ibindi by'ibiganiro aho boja ku rubuga kugira ngo biyamamaze hama barongere abanywanyi hama batsinde mugabo rero uca usanga bari mu bintu byo gusaba ibiganiro mu ntumbero yo kujibagiza eh, amatora maze twe tubavuga ati mbere byose ntibarondere ibi na biriya ahubwo ibyo ntibabirengere baje ku rubuga kandi ibyo bitwazo by'umutekano ntibaze ko umutekano ukwiye twese bagendagenda mu gihugu cyose nta muntu n'umwe aragira ikibazo none kubera icyo abo bitwazo by'umutekano emabure watwibutse ishyaka ryawe no mu magambo arambuye ukarisobanura Eh, ni apedere alliance pour la paix la démocratie et la réconciliation urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe ishyaka ryanyu ryavutse ryari ryavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu itariki zine
ni uku urakoze cyane yego murakoze cyane
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti wayizi ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kirohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ndibutsa abantu bo muri perezidanse abavugizi ba perezida nka gerve habayeho twavuganye avuga yuko ngo umukuru w'igihugu atajya muri deba ni ukuvuga atajya mu mu biganiro mu mpaka ko aribo biyima umwanya hanyuma na cndfdd twari twatumiye bakatubwira ko bataboneka ahubwo ko baduha uriya muvugizi wa perezida gerard ndabirabe niwe wabimbwiye nawe rero barumva bumvise ko n'iriya alliance nayo ubwayo yafashe icyemezo cyo kuza mu biganiro hano kuri iyi radiyo yacu ni ibitekerezo baba batanga abantu ntabwo ari ibiganiro bya politiki ni uko igihe icyo ari cyo cyose rero umwanya ni uwanyu radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na leonce ngendakumana umuyobozi w'umugambwe forodebu leonce uriya mugabo emabure aravuga ati mutinya ubusa umutekano urahari nibyo Eh, numva umenga aracari no mu myaka mm, mito mito aracari hafi y'urwaruka uru rugamba turimo rwo guharanira kazoza k'iki gihugu rwo guharanira amasezerano y'iyarusha n'ibwirizwa shingiro wategerezwa kuba urugamba rwabo urugamba rwabo ntigomba rwo kwiruka ngo bariko barondera eh, ibibanza eh, nk'uko numvise ariko arabivuga ibwirizwa shingiro n'amasezerano yasha byonyanzwe nagoma ntanga umuco mugabo ku tubazo dutatu wavuze nabo nyine yavuze umuco wa mbere ni ibijyanye n'ikirangaminsi kucigizayo eh, cyangwa kutacigizayo twebwe ikituraga ishinga si ikirangaminsi si ibihe ni ibyo kugwa muri icyo kirangaminsi ucigijeyo uba ushaka hakogwa iki ibibazo dufise byotora umuti byo baririye twe dufise ibibazo bitatu ikibazo cy'umukuru w'igihugu agomba kurenga ku masezerano agomba guhunyanga shingiro nagomba mbere njye nagifatanya n'icyo bavuga ngo ngo tukamutsindira ku rubuga si ikibazo cyo ngo tumutsinde kandi tumutsinde ni ikibazo cyo kubaka mu burundi indwaro yubahiriza amasezerano yo yabayeho yubahiriza amategeko yubahiriza indahiro kugira n'uzomukurikira ntazohirahire ngo asubire kwiyumvira ko ashobora guca ku biri n'indahiro ashobora guca ku biri n'amasezerano nicyo tugomba ko biza mu gihe ubavuga ati umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo ibyo rero abantu babitegere neza icyo kirangaminsi tugishakamo inyishyu z'ibibazo cyane cyane bikurukuru bitatu icyo cy'uko ibwirizwa nshingano n'amasezerano y'ibyarushya byubahirizwa icya kabiri umutekano mu gihugu yari avuga ngo hari umutekano ngo nta muntu arumva yapfuye ni uko akiri muto abato se ntibapfa ndabizi se ariko avuga ngo nta muntu ndumva yapfuye ibyo bintu ni ukuri mm, ni uko ndamubabariye kubera akiri muto nyene hari igihe yoba ata- atumvira adakurikira ibiriko biraba mu gihugu ibigwanisho birahari nawe nyene yavuze ati ibyo bigwanisho biriho mugabo biswe n'ugwaruka rwose natwebwe erega bikizwe n'ugwaruka rwose tuvuga tuti ibigwanisho byose biri mu gihugu bifite n'abatabifitiye uburenganzira babyaka ni tuvuga ngo babakuremo cyangwa bajye bashyiramo ariko kugeza uno munsi abavugwa ni abari mu mugambwe sende abahurikiye mu mugambwe sende FDD bita imbonerakure jewe narabajije abantu bose kuva nuko uri ku butegetsi ko mama mwandika ngo twakira igwanisho ugwaru mbwira muri frodebu kuva mbere no muri mirongo icyenda na gatatu abafrodebu mwumvise bavuga ati mubafatanyira igwanisho bariko baragwana n'ubibyirwa bivuga bambwira umuntu ati uyu yarafashwe ariko aragwana afise ingoho afise grenade ari umufrodebu hagire muri iki kiganiro ubuza kumva akarorero ari umufrodebu nibemerero tuvuge ko ari imbonerakure zitegerezwa kwakwa ibyo bigwanisho kuko babihawe n'umugambwe uri ku butegetsi uwo mugambwe na leta bagasigura bavuga ngo babibaha kugira ngo bafashe abapolisi n'abasirikare gucungera amahoro n'umutekano none ko babyemerera abo bandi bantu nama numva ari mu migambwe babirahira babi- babihera hehe ntabwo rero ndamuha umuco ndamuhumurize twebwe ntitiko turagwanya umukuru w'igihugu petero nkuru nziza turiko tugwanira amasezerano yiyo arashobora kuba yatugiriye akamaro kanini twayaronse atugoye abyara ibyirirwa shingiro byemezwa n'abanyagihugu ntidushaka rero umuntu n'umwe yokura ububasha bwo guhonyanga ibyo kandi bizogirira akazoza keza abantu numva bariko baravuga ba aimable numva bakiri bato natwe tuba dushaka ibibanza Mm.
arivyo vyonyene twifuza ubu tuba turi muri byo radiyo ijwi rya barabitwingingira ngo babidure kandi Yego.
twarakuza kwicoza tukabiroba mugo tuvuga tuti ibintu byose bidaciye mu muco bidaciye mu masezerano n'ibyigwa shingiro ibyo ntibishobora kwemera turacyashakisha na agaton rwasa nawe umwe mu bamufasha mu mirimo ye adolphe yari yatwemereye yuko amutubwirira nawe akaza muri iki kiganiro hanyuma abandi bavugira perezida nkuru nziza bo banze ndetse nu- n'umuyobo- n'umuvugizi w'umugambwe cmdd fdd avuga yuko atabonetse nagira ngo rero mbibutse yuko iri ngiri ari ijwi ry'amerika rivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
bungu iyo nkuru ngiye ntayo nari nzi n'ukuri hariho umuntu yubahutse gukora reka nikubitira icupa bwa bundi jyewe ndicara umuntu basi Hehe. hagiye abagenda arishima ngo ntituzi ibyiwe cyembe ntadosa no kwiyicara iruhande mu kabari ashi akajya karanje umwisha wanje eh mbere buryo wari kuvuga ruvuto uwagira mvugange sha we ninde yakubwiye ko ruvuto yagirizwa ry'abantu
hajyagirizwa nyine hewe we wabaguhaye amakuru barakubeshe mwishi wanje
murarukankamiye basha yaje nawe mwosomya uragasoma nturi wabugeserawe urubahuka kuki aho abantu babona n'ibyo nabonye bakwanditseho kuri facebook haje sindi umuntu none kabundi urimbwa gushika hariya hose bene uzi ko abantu ubu babaye nabi kura ngaho wabugeserawe nkure ngaha kubera ko biba byanditse kuri wewe gusa ntibabyandike kubera imbwa si ukomoka mwishwa utinda imbwaga bubu urimbwa nyine urazi ko no gukura ayo mabinga ntumva ko nibyo bakweretse ko byose ari byo nkinge ndakwereka erega bwa bundi kiwe arakivura mabinga
Bungo nta soni
rero ibyo ubonye byanditse kuri interinete byose uca wibaza ngo nibyo none sibyo yego ujya yabyanditse n'umuntu nkawe ashobora kuba yifitiye izindi ntumbero ziwe wowe utazi ivyo Yee. aha jewe nosimbira kuri facebook nkandika ko izi nzoga zose ziri ku meza ariwe wazinyoye icyo kwemeza ko ntakubeshiye n'igiki kandi nani n'amacupa menshi twayasanze ngaha ku meza Eh, abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mwese mwari mukwiye kuvuga ibyo mwatohoje ntimuzihindure ingurukana bihuha
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi studio ijambo rero irateganya gukorana na radiyo ijwi ry'amerika mu minsi iri imbere ubwo rero murahishiwe ijwi ry'amerika turi kumwe na leonce ngendakumana umuyobozi w'umugambwe forodebu turi kuvuga kuri kiriya kibazo cyo kwimura amatora y'umukuru w'igihugu akajya ku itariki ya mirongo itatu y'uku kwezi nk'uko byifujwe na afurika y'uburasirazuba eac kuri telefone dufite abanywanyi eric na vianney reka twigire kuri vianney eric sinzi uko byagenze vianney uraho neza yego n'amahoro nuko urabyumva rero eyase iravuga iti amatora niyo igizwe yo kuri mirongo itatu aho kuba kuri cumi na gatanu y'uko ukwezi abe kuri- abe kuri mirongo itatu hari ikibazo cyangwa igitekerezo ubifitiyeho leonce ngendakumana yego yego cyo ndafite icyo ndabyiyumvira ko Mm, ahubwo mbere ntanguye no kuramutsa yose ndakomana arakumva eh hanyuma icyo nabivuga ko si kindi mwenanzure yase ntacyo yadufashije na kimwe kubera uri kurabyihweza ubavuze ngo ba- ngo bigize inyuma je nkumva narige ndatangazo naratangaye bavuze ngo bigize inyuma eh, ngo bigize inyuma ry'amatora ngo bayashyire kuri rotwande je naratangaye kubera premierement bavuze ngo bazoca ngo ngo bigize inyuma ngo ngo bazoca barumvika ngo ngwin- ngo indorerezi mm, mu bisanzwe umaze kurunguka indorerezi sitadire ke wa- u- u- bisigura ko wamaze kwemera ayo matora ko akurikije amategeko
mhm.
hama nku- hama nk'uko yekara bivuga rero nsenga ndakomana inama nshingamateka n'abayobozi barabuje inkunzi aho ushobora kwitoza ibigera gatatu bamaze kumubuza bamaze ku- ba- bamaze kuvuga yuko biri bidakurikije ibwirizwa shingiro biranze konstitutionere sadiri we yarafushije abandaniza yemeza yuko yoba- yokwitoza ku nguvu Ya- Leonce yavuze sifizama yandushe ngira ngo egisiperanse y'ibyo yabonye muganaje ngira ngo byose narabibonye ni ukuvuga yuko bamaze kwemeza yuko ibyo ibyo abwirizwa i- i- bamaze kwemeza bakamwemera ko arenga ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko ni ukuvuga nabo ni ngira kukumbura ngira bafite umugambi wo wo guca bakwiriye bafite umugambi wo kuzabigana nabona mu minsi Mm. Ntuvyane, ura- Rero icyo- icyo- yego
icyo na icyo navuga navuga yuko mu bisanzwe nta kintu kinini nta eh, nta kintu na kimwe bakoze mu bisanzwe kubera icyo na icyo nari nimi- icyo nari niteze ko bavuga nari niteze ko bashobora kuvuga yuko eh, eh, bo- bavuga yuko bo- bo- eh, bogira ibiganiro bogira ibiganiro bi- bihuza in- inkuru nziza perezida n'abandi bari muri opposition na societe civile bakumvikana bakabona aho ukuri guhagaze ntibaze ko mwari mubibonye na abudurayi batiri bareba mwirukanye soyitese pari pariti ofu puvuwa bisigura yuko babonye yuko ateka araborohereza nk'uko ngira ngo uwundi yabikoze nibaza yuko mu burundi simbona simbona nu- n'ukuri uko tugiye kubaho kubera vianney ndikundana Vianney.
Oui, yego ahari abagabo ahari abagabo nta kinanirana ni ukuvuga aho abantu bari bashyira hamwe hanyuma wihu- wi- humura bizatorerwa inyishyu muzabitorera inyishyu tuza tuza muzashaka umuti kandi mubishyizeho umwete urakoze yego ndagomba kuvuga yuko muga mu bisanzwe nta kintu kinini bakoze ye urakoze cyane rwose kuri telefone dufite kandi eric yagarutse eric wiriwe Niriwe.
nawe hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite kuri iki cyifuzo cy'uko amatora yakwigizwayo mu burundi jewe igitekerezo nari mfite ni uko eh, kugira ngo abanyagihugu dushobore kumva ko dutekanye dushobore kuronka amahoro ndabona ari byiza bo- bo- bovyunguruza abona atari byiza naho bo- boraba ukuntu umunyagihugu yoronka amahoro agatekana akajya akaryama urumva se ari iriya iriya nama ya eyase afurika y'ubuseruko yazana amahoro wati amahoro ashobora kuzana n'abarundi bonyine kuko amakungu ntitwoyizera gushi- kuko amakungu yamara amakungu nyine two- ntitwozera inzu twabanza twaraba iwacu none ko uvuze ngo abarundi ni mwebwe bireba wowe ku giti cyawe wakora iki kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cyawe jewe ico nokora ni uko aho mperereye ngerageza eh, kuba nyene muremesha amahoro nyene ngerageza kuvuga imvugo ihumuriza N- naho uh, ibyo ku- i- kuvuga ngo amakungu mwarayahebye biriya by'uko eyase yasabye perezida museveni kuba umuhuza byo urumva se amakungu by'umwihariko afurika y'ubuseruko itakibari iruhande Eh, biragoye mumenyesha amakuru burya abakuru b'ibihugu bo muri afurika turazi uko bameze kandi eh, biragoye biragoye uvuga igitekerezo cyawe neza ntibiragoye ibyo muri afurika biragoye la demokarasi ni prifore toujours la meilleure ni ukuvuga demokarasi ufite imbaraga niyo nyayo yego cane murakoze iyo ni ukuri urakoze cyane
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu